bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda muriko mutwumva kuri fm ijana kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diana nininahazwe u rwanda rwasibije gihutihuti inama y'igihugu y'umushikirano yari itegekanije gutangura ku wa gatatu w'ino ndwi gusubika inama nkuru y'igihugu y'umushyikirano harimo igihombo ku baturage kuko ni ibintu byari bimaze kuba umuco ko buri mwaka abaturage bakurikirana inama nkuru y'igihugu y'umushyikirano kuko baba bizeye neza ko hari ibintu byinshi biri buganirwemo hari ibibazo biri bubarizwemo uyu ni sekanyange jean leonard aserukira urunani ruhurikiyemwo amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu mu rwanda ariko clado mu mpfunyapfunyo ejo aho bukera abarundi bagera ku majana abiri bari bahungiye muri uganda baratahuka navyo twabibateguriye ku mugabane wa afurika muri make amerika yavanye sudani ku rutonde rw'ibihugu bishigikiye iterabwoba turabigaruka ko ku buryo burambuye handi hato mube hagufi y'amaradiyo yanyu amakuru tubafitiye turahera ku mugabane wa afurika w'ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za amerika muri sudani bwatangaje ko ico gihugu kitakiri ku rutonde rw'ibishigikiye iterabwoba inkuru tubaza mugenzi wacu fidela niyo ngabo uwuserukira amerika muri sudani yavuze ko iyo ngingo ishobora kuzofasha sudani kuronka amadeni n'imfashanyo bitanzwe n'amakungu kugira ishobore kunagura ubutunzi buri mu bibazo bikomeye ivyo bizotuma kandi ico gihugu kitabandanya gukumirwa mu makungu mu butumwa ku rubuga twitter no musi wa mbere ambasade ya amerika muri sudani yamenyesheje ko ingingo yo kuvana sudani ku rutonde rw'ibihugu bishigikiye iterabwoba yagiye mu ngiro kuva uno munsi ku wa mbere umushikiranganji wa mbere wa sudani abdallah mamdok yatangaje ko iyo ngingo ya leta ya amerika izoha akaryo igihugu ciwe ku bijanye n'iterambere hamwe no gusubira mu muryango w'ibihugu vyo ku isi inyuma y'uko sudani ikumiriwe mu kiringo c'imyaka mirongo itatu umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika mike pompeo yavuze ko ingingo yo gukura sudani ku rutonde rw'ibihugu bishigikiye iterabwoba yafashwe inyuma y'uko leta mfatakibanza y'ico gihugu itanguye inzira nshasha mu kuvavanura n'iragi rya omar al bashir yahoze ari umutegetsi atwazagaho toro aha muri amerika naho umuyobozi w'uruganda pfizer rukora inshansho za covid ya cumi n'icenda avuga ko sosiyete yabo iri kwiraganira na amerika iriko yisaba izindi nkingo za covid ya cumi n'icenda ejo ni mukankusi nivyo atubwira Albert Burra umuyobozi wa Pfizer uyu munsi kuwa mbere yavuze ko iyo sosiyete ikora imiti itari yasinyana na leta zunze ubumwe za amerika amasezerano yerekeye izindi miliyoni ijana z'urwo rukingo mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe mu kiganiro Burra yagiranye na televiziyo y'inyamerika CNN yasobanuye ko bagisuzuma niba Pfizer izabasha kubonera amerika izo nkingo mu mezi atatu cyangwa se atandatu y'umwaka utaha yagize ati guverinoma ya amerika iradushakaho izindi nkingo ubu baradusaba izindi nkingo miliyoni ijana barazishaka muri bibiri bya kane by'umwaka dushobora kubabonera izindi nkingo miliyoni ijana ariko magingo aya izo dushobora kubona zabageraho muri bitatu bya kane by'umwaka umuyobozi wa Pfizer yanasobanuriye televiziyo CNN ko barimo gukorana hafi cyane na guverinoma ya Amerika kugira ngo hazaboneke uburyo bwo gukora izindi nkingo cyangwa se zishyikirizwe muri kimwe cya kabiri umushikirizamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi mu mpfunyapfunyo ariwe fatu bensuda yongeye kwiyamiriza ibihano yafatiwe na leta zunze ubumwe za amerika avuga ko atawo bisabira ko fidel niyo ngabo aragarutse bensuda arangije amabanga yiwe y'umushikirizamanza mukuru w'iyo sentare yateye ivyatsi uno munsi kuwa mbere ibihano leta ya perezida wa amerika donald trump yamufatiye hari mu ijambo ryiwe rya nyuma yashikirije mu nama y'ibihugu bigize sentare mpuzamakungu mpanavyaha yamiba uko umwaka utashe imbere uko asezera mu mabanga yiwe mu mwaka uza mu kwezi kw'icenda k'uyu mwaka umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa amerika mike pompeo yaratangaje ingingo ihagarika amatungo bensuda afise muri amerika canke agengwa n'amategeko ya amerika mu ntango z'uyu mwaka amerika yarafashe ingingo yo kumuziririza hamwe n'abandi bategetsi ba sentare mpuzamakungu mpanavyaha ku butaka bwayo amerika ivuga ko iyo ngingo yafashwe kubera abariko batohoza ivyaha vyo mu ntambara bivugwa ko vyoba vyakozwe n'inteko za amerika hamwe n'inteko z'ibihugu bicuditse mu gihugu ca afghanistan canke ahandi Fatou Bensouda amenyesha ko ivyo bihano bigenewe gutyoza sentare mpuzamakungu mpanavyaha n'ibihugu bigize kandi ko bifise ingaruka zikomeye kuri iyo sentare. Amenyesha ko yizeye ko Amerika izokwisubirako kuri iyo ngingo igeramiye sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Avuga ko ata ruhande na rumwe rutsinda ku bijanye n'inyifato nk'iyo. Ivyerekeye niba imigenderanire hagati ya Amerika n'iyo sentare izohinduka igihe Joe Biden yatowe kuba perezida azoshikira amabanga yiwe mu kwezi gutaha ntibiramenyekana.
barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yose baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza yose ndayibutsa ko mushobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya youtube y'ijwi rya amerika instagram na facebook ni voa radio yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari turayahera mu rwanda aho inama y'igihugu y'umushikirano yari itegekanijwe gutangura kuri uno wa gatatu yasibijwe bwihutihuti nta rindi sango riramenyekana ryari iyi nama ishobora kuzobera ico bikoze impande zirimwo abadandaji n'abanyagihugu muri rusangi zemeza ko ari agahombo kadasanzwe reka mugenzi wacu asumta kaboyi abitugire ku muriri mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nibwo byari biteganijwe ko kuri Petit Stade Remera hari hateganijwe ko abazitabiriye inama batangira gupimwa icyorezo cya covid cumi n'icyenda hari hashize iminsi mike bitangajwe ko iyi nama izabera muri Kigali Convention Center ikitabirwa n'abantu magana atanu aho kuba barenga ibihumbi bibiri nk'uko byari bisanzwe nta bisobanuro byatanzwe by'igihe izongera gusubukurirwa cyangwa se n'ibihagaze burundu muri uyu mwaka gusa muri iki cyumweru abayobozi barimo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu minisitiri w'ubucuruzi na minisitiri w'ubuzima bagaragaje impungenge batewe n'ubwiyongere bwa covid cumi n'icyenda mu minsi cumi n'itatu ishize mu gihugu hamaze kwandura abantu magana atandatu mirongo irindwi n'umunani mu gihe bamaze gupfa ari batandatu ni umubare munini ugereranije n'uko ubwandu bwari bumeze mu minsi ishize hari byinshi abaturage bashobora guhomba kubera isubikwa ry'iyi nama cyane cyane inama y'umushyikirano yajyaga ivugirwamo ibibazo binyuranye by'abaturage kandi bigahabwa ibisubizo bwana sekanyange jean bonari uhagarariye impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu crado yabibwiye ijwi rya amerika gusubika inama nkuru y'igihugu y'umushyikirano harimo igihombo ku baturage kuko ni ibintu byari bimaze kuba umuco ko buri mwaka abaturage bakurikirana inama nkuru y'igihugu y'umushyikirano kuko baba bizeye neza ko hari ibintu byinshi biri buganirwemo hari ibibazo biri bubarizwemo ndetse hari n'ibisubizo biri buboneke bitewe yenda n'ibibazo bimwe na bimwe biba bitarahawe umurongo n'inzego zitandukanye cyangwa se bitarakemuwe n'inzego zitandukanye bivuze ko abaturage muri rusange baba bategereje n'amatsiko menshi kumenya ngo ni ibihe bishyashya muri politiki y'igihugu cyacu birimo bitegurwa kuko muzi ko uh, ari naho uh, n'umukuru w'igihugu ageza ijambo nyamukuru ku baturage kandi n'abaturage nabo bakabona ijambo ntabwo biba kenshi aho abaturage ari abari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu bahabwa umwanya wo kuganira na nyakubahwa perezida wa repubulika sekanyange asobanura ko hari ibibazo basanganaga abaturage muri iki gihe bari biteze ko bizahabwa umurongo muri iyi nama y'umushyikirano iyoborwa n'umukuru w'igihugu ikintu abaturage bashobora kuzagarukaho ni ikijyanye nk'uko bisanzwe n'uburezi cyane cyane ku barimu ubona ko n'ubwo bwose mu minsi ishize babongereye icumi ku ijana ku mushahara ariko byagaragara ko abarimu bakiri inyuma rwose mu bijyanye n'umushahara mu bandi bakozi ba leta abarimu bari bakiri hasi ikindi cyari kuzavugwa byanze bikunze ni ingamba zo kwirinda kovidi n'ibiciro by'ubutaka aho ubona byikubye cyane bishobora kuba ndetse binarenga n'ubushobozi bw'abaturage aho usanga umuturage inzu ye yiyubakiye atuyemo n'umuryango we ashobora kuzananirwa kuyisorera ashobora kuba yarayubatse afite ubushobozi ariko uyu munsi ubushobozi bukaba bwagiye bugabanuka kuko murabizi turakura umuntu aba ari mu kazi ukagenda usaza ujya muri pansiyo rero ubone ko ibiciro by'ubutaka byarazamutse cyane uyu mwaka bibangamiye ndetse n'abaturage mu gihe iyi nama yaba isubitswe burundu abacuruzi baremeza ko baba bahuye n'igihombo kuko nk'abafite amahoteli bari basanzwe bungukira mu nama nk'izi zihuza abantu benshi bwana nsengiyumva ahagarariye urwego rw'abafite amahoteli mu rwanda ntabwo aba ari inkuru nziza nko ku rwego rwacu iyo konsomasiyo y'uwo munsi iburijwemo igihombo cyo ntabwo wavuga ngo cyabura icyumba cy'inama hari ibyo bagombaga kurya ibyo byo nibyo navuga ko mu by'ukuri hazazamo icyo gihe turavuga tutwe rwose wibisa umwaka twabonye nta nubwo dushaka kuwutekerezaho ahubwo turareba imbere inama y'igihugu y'umushyikirano yari iteganijwe kuri iyi nshuro yari kuzaba mu buryo butandukanye n'ubusanzwe aho abantu bake bari kuzaba bari i kigali convention center abandi bari kuri site zitandukanye mu gihugu nk'iya karongi nyaruguru kirehe gicumbi hakiyongeraho n'indi yari kuzaba iri mu ntare arena mu nama yahuzaga urubyiruko urubyiruko rugera kuri magana atanu rw'imbere mu gihugu n'urwaturutse mu mahanga isubi isubikwa ry'iyi nama riraca amarenga y'ingamba zikomeye zishobora gufatirwa mu nama y'abaminisitiri iteganijwe kuba kuri uyu wa mbere ishobora kwigirwamo izindi ngamba zigamije gukumira ubwandu bw'icyorezo cya covid cumi n'icyenda bukomeje gufata indi ntera asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali nari nabiciye ku masonga nkitangura ejo kuwa kabiri aho bukera igice ca mbere c'impunzi z'abarundi zizotahukanwa zivuye mu ikambi ya nakivala iri muri uganda ishami rya onu ryitaho impunzi ku isi rcr ryemereye ijwi ry'amerika ko abazotahukanwa barenga gato amajana abiri bakazotahukanwa mu ndege baciye ku kibuga gikuru c'indege mpuzamakungu kiri kampala muri uganda abazohunguka barashima bamwe mu bakiriyo nabo bakavuga ko hataragera kuko ico bahunze kitarahera ibindi na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yabidukurikiraniye igice ca mbere c'abarundi bagera ku majana abiri na mirongo ibiri n'indwi bagize imiryango mirongo irindwi n'itandatu bavuye mu ikambi ya nakivare kuri uyu wa mungu bajanwa i kampala ku mugwa mukuru w'ubuganda kugira bapimwe ikiza c'umugero wa korona mu ntumbero yo gutahukanwa mu gihugu cabo kuri uyu wa kabiri kuri abo barundi akanyamuneza ni kose nk'uko bamwe muri bo babibwiye ijwi ry'amerika yego tumaze kubona izo lisite z'abarundi bari bari basabye bipfuza ko bosubira kubaka igihugu cacu by'ukuri twarishimye n'umunezero mwinshi kandi abarundi muri twebwe burya iyo tunezerewe turarira nuko ibyishimo canke se iminezero iba yabaye myinshi yabaye umurengera kuri ico gikorwa rero twakorewe bemeza ko igitumye bahitamo gutahuka ari uko ico bari barahunze caheze mu ntumbero kugira dusubire mu gihugu cacu c'amavukiro na cane cane ko by'ukuri harimwo umutekano bivanye n'ukuntu twabajije mu bakorege twasize mu gihugu bakatubwira yuko by'ukuri amahoro n'umutekano bari twaje duhunga yuko ari sawa dushike mwa kiriya gihugu cyacu uretse gusaba ko umutekano wabo ucungegwa bamaze gushika mu gihugu hari n'ibindi byifuzo batura leta y'u Burundi bodufasha tugakingirwa umutekano nk'abandi barundi bose kuko tuzoba tugiye mu miryango yacu icya kabiri ko leta mvyeyi ikaba nkozi bakadusubiza mu buzi bwacu by'ukuri twobikenguruka hariho abantu usanga basize amazu yabo ugasanga nkumbe yarabomotse bivanye n'ibiza na cyane cyane nk'umuyaga canke n'ibindi canke ugasanga nkumbe yarabomowe n'abansi aba canke bariya bakaraba ko bosanurirwa utuzu twabo hari n'abandi barundi bariko basubira mu gihugu c'amavukiro bari baramaze amashuri yabo ariko batari bwaronswe akazi muri leta turifuza ko iyi leta mvyeyi ikabaronderera ivyo bashobora gukora hari n'abandi bazi kwihangira imirimo entrepreneurship turifuza ko nabo nyene leta nkozi yobama hafi umukozi w'ishami mpuzamakungu hcr ryitaye impunzi ku isi ari na kivare mu gikorwa co gutahukana izo mpunzi yabwiye ijwi ry'amerika ko imyiteguro yo gutahukana abo barundi igeze kure yemeza ko abagiye gutahukanwa ari abavyisabiye ku gushaka kwabo naho biri uko hari abandi basigaye muri iyo kambi ya nakivare bamenyesha ko hataragira ko bahitamo gutaha kuko kuri bo ico bahunze kitarahera bagiriza abo bagiye gusubira mu gihugu c'amavukiro ko batumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi icatumye duhunga ntikiragahera ntabwo abibudi duteye kandi turaremye kuko tuzotaha ntihagera ikibazo cyo guhonyanga agateka kazina muntu guhohotera abantu ubwicanyi ndengerabutungane kutaronka uburenganzira bwo kuja mu mugambwe ugomba kudashikiriza iciyumviro nk'uko wiyaguye ivyo vyose nta biri mu gihugu hakaba n'abandi rero kandi batumwe na leta umugwi rero warungitswe nk'ibikoresho ubu rero ni uri ku gikorwa rero nta gitangaza kihari nk'uko wumvise ibyatumye abantu bahunga bitandukanye niko no gutaha imvo zitandukanye mu kwezi k'umunani guheze niho hari habonetse impunzi zirenga amajana abiri na mirongo itanu bashize umukono amazina n'imyidondoro yabo ku rwandiko banungikiye umukuru w'igihugu bahunze evariste ndayishimiye bari bamusabye ko yovugana na hcr hamwe n'igihugu cabahaye indaro kugira ngo batahukanwe ico gihe pierre nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intora hagati mu gihugu n'umutekano ari nabwo bwitaho impunzi yabwiye ijwi ry'amerika ku mukuru w'igihugu igihugu yumvise akamo kabo iryo kete rero twarumvise yuko ryamaze gushikira nyincubahira umukuru wacu w'igihugu cacu ubushikiranganje burarindiriye yuko buhabwa amategeko n'intumbero bikwiye kugira ngo nabo nabo nyine bashobore gutahukanwa icyo twosaba ni uko intambamyi zose zinaniza impunzi kugira zisahuke bazibuza gutaha mu gihugu cyabo cy'amavukiro kandi kiriya atari igihugu cyabo kandi atariho bamerewe neza kurusha ko bobihagarika baze basubire mu miryango yabo basubire mu matongo yabo basubire mu buzi bwabo babandanye ubuzima bwabo ishirahamwe hcr ryatangaje ko abazotahuka mu gice ca mbere n'ica kabiri bazotahukanwa n'indege umukozi wa hcr yemereye ijwi ry'amerika ko bazotwagwa n'indege y'ubutabazi bita vol humanitaire kuva ku kibuga c'indege ca entebe mu buganda igice kigira kabiri kizotahukanwa ku munsi wa kane w'iyindwi atagihindutse ku nteguro ya hcr hcr yerekana kandi ko ubuganda burimwo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo ine n'umunani ikambi ya nakivale yonyene ikaba irimwo abarenga gato ibihumbi mirongo ine na kimwe Pierre Claver ni nkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika ivy'impunzi z'abarundi tubibandanirize mu ikambi ya nyarugusu iri muri tanzania abarundi bahahungiye banegura imfashanyo igizwe n'isabuni ibirago n'utundi twa nkenerwa bahawe mu kuvuga ko baronkejwe bike ugereranije n'abagenzi babo b'abanyekongo babisiguye kuri mikoro ya mugenzi wacu james jovin turashimiye leta ya tanzania na uncr hamwe na drc kuyumvira kuturonsa uturago na kare twari twaraheze two twaryamako twari dusigaye twarasambagurike nk'abana bamwe baryama hasi abandi bakisasira udutenge nyine naho batatuturosa mugabo naho dushimye hariho ikintu kidutera amakenga ko bahora baduhana n'utwombo two gukoresha kuko baguhaye akarago akaraguca ukaryama ko kakifuka cyane rero ahora mbona umengo baduhana n'utureta nta mbavu yaho baduhana n'amasafuriya n'amasahani mugabo ubu mbona atari ko byagenze duhejeje gupokera amasabune y'amezi abiri yo kuva mu kwicumi na kabiri nkumbure gushika no mu kwa mbere iruhande yaho rero baraduhaye n'umukeka turashimye turakengurutse ariko rero naho dushimye twebwe hariho ikitubakiye twebwe dushike ngaha baraduhaye baraduhaye imikeka baraduha imirago nako baraduha ibyombo byankenerwa n'uburengeti ariko gushika iyi saha nta burengeti tugisanzwe dufise bwaraheze amasafuriya yaraheze nuko amasahani yaraheze rero kubona baduhaye uburago bwonyene ntibaduhe icifuko ntibaduhe ibyo gutekamwo kuri twe turabona ko ari ikibazo kuri twebwe hanyuma bagaca babitumbiriza kuri bene wacu b'abakongo dusanzwe tuba mu nkambi imwe bo bakaba babahaye amasufuriya ariko natwe tugahabwa uburago mu gihe igihe twari dufise ngaha nabo icyo twaronse nabo barakironse twebwe rero gushika ubu tubona ko iyo nisiyara nk'umubyeyi ntitubona ko yoba ikidufata nk'impunzi kweri turabona ko umengo yadukuye ko amaboko gusa hamwe n'ivyo tugerageje kuraba kungene tubayeho ngaha mu nkambi hagati y'abakongomani n'abarundi hariho ibintu turiko turabona nkaho umengo ngerageje kuraba nka jeno vuga jewe sinzi ko bwo bari urwanko bivanye n'ukungene bariko baragabu imigaburo iratandukanye bo babahaye amasabuni hamwe iruhande bacu bashiraho n'ivyombo muga twebwe basigura ko ivyombo vy'iwacu ngo biri mu Burundi nama naduhunguza ngo nivyo tuzoronkera mu Burundi niho bivyasinyiwe je nashaka kunone ko bimeze uko twebwe ano masani tukicitwa impunzi canke nukunyanyasa canke nubwo vyo bari uko nubwo biboneka ko abakongomani bene baba ari impunzi twe kubera iki muto kubera twebwe tuboneka nk'amengo nituri impunzi kandi tukiri tukiri mu gataka ka Tanzania ahandi naho tukumva yuko impunzi zigenzi zacu aribo bakongomani duhangikanye bene ngo bari ku rutonde rwo guhabwa ivyombo amasafuriya amasahani ibiyiko ikivya nkenerwa nyene ariko tweho abarundi ico kintu umengo mu mutwe wabo nta kirimo bariko bara umengo ni kudukumira je ndiko ndavyiyumvira ni kubera ikibari hariko haraba gukumirwa umengo ubu badufata nabi gose aho ni mu gihe rero iyo tugiye kubaza ibintu by'ivyombo batubwira bati gende eh, gende mwiture kuri UNHCR aho ni mu gihe tuba tugiye kumashira hamwe yagejeje gutanga imfashanyo muri UNHCR naho nka twebwe impunzi ntushobora kumenya ngo witura nde na niyo ugize uka, uka ukabazagiza ahandi hantu bakubwira ati ivyombo byanyu biri mu Burundi twege rero twasaba ko nk'impunzi UN yotugarukira ko ikadusubiza agateka kacu mu gihe tukiri ngaha tutara tutara tutarayumvira gu- guhunguka tugasubizwa agateka kacu nk'impunzi tugerageje kubaza bavuga yuko ngo ibyombo byacu ngo babirungice mu mabanda sinzi rero aha turi ko ari mu mabanda nuko ntituzi ko bazobikura mu mabanda basubira babigarukane nuko tuzova ngaha tuje kubitora mu mabanda hama tugaruka aha ntabyo tuzi gusa bavuga yuko ngo ibyombo byacu biri mu mabanda turiko turiyumvira isiguro bagomba kubiha numva umengo ni nk'ukugomba nyene ni nk'utu- ni nk'ukutwirukana muri make ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubandanirize ku kiganiro na patiri adrian ntabona ahagaruka ku gitabo ciwe aheruka gusohora akita rubuntu serose zepine au burundi uwo mwigisha muri za kaminuza zitandukanye akaba ari n'umwanditsi yagarukanye akongera agaha agaciro urwego rw'ubushingantahe mu burundi atangura ansigurira isano riri hagati y'ubuntu n'umutima umuntu w'umutima yaba azi neza ko avuga ati jewe ntiyumva wenyine gusa yumva abantu bose ashinzwe mu nzira zose hari abo ashinzwe kubera ubumwe buvuye ku maraso hari abo ashinzwe ku kubera umubano abo ashinzwe ku kubera ko bafashanya ata n'ubugenzi burimwo ko basangiye ibintu byinshi ari umwuga ari ibanga ari umuntu yuzuye akwiye avuga na rimwe ati jewe avuga wenyene karadoganya mwigendako yibambewe umuntu avuga wenyene gusa nta mutima aba afise ni igikoko n'agakoko bagi- bamwita gito Eh, ico gitabo kugira ngo muciyumvire mucandike ahanini mwagitewe niki mwabona ubwo buntu uyo mutima atawe ukihari canke ni igitabo mwiyumviriye gute kugira ngo mutangure kujandika mugishitse ni igitabo natiyumviriye mvuye ku bintu bibiri ubwa mbere naravye iwacu ngo banegura batikwije yabyaye ndabakwaje ndabakwaje ni ukuvuga ndabamaze ubu turiko turacika basakundu twanje kurondera inyungu yawe niko biragwira kandi bigaca bidutuma eh, tumera nk'abanyiga kunyiga no kuvuga kudakura mu buzima bw'umutima Eh, hanyuma kandi nararavye n'iyo muba abantu n'abasa nabo nkabona ko ubu ku isi yose mbere abantu baranyotewe ubuntu rwose rwogo rwose Eh, abantu urabona bariko baribaza mbega ubu i- isi jahe abantu bajahe ubwoko bw'abantu bujahe urabona ko bimwe biteye ubwoba yego abantu basi- basigaye rero hariho akantu k'agakoko kabinjiye tubona ko indwara zi- tuzandura zo ku mubiri zikadutera ubwoba twari dukwiye no guterwa ubwoba n'indwara z'umutima zaduteye ako karwara ko kubura ubuntu kadutwikira isi yose kugira umuntu umuntu niyo ngabire ya mbere uba umuhaye ingabire zose n'ubusa nawe muri miliyoni zingana zite utaronze ubuntu izo miliyoni zimupfa ku busa Mm. Eh, none kandi ga- zikica zikica mbere n'abandi Ego none gapati ubwo buntu na cane cane mushimangiramwo mu gitabo canyu umuntu aza kumenya ko abu- Eh.
abufise gute murerekana muri ico gitabo ati uzomenya ko utari agakoko ahubwo uri umuntu agengwa n'ubuntu umuntu aza kubimenya ko abifise gute emwe inyana bimenya Sawa.
aramenya ko afise umutima abaza umuntu azi kwicara akiyumvira akibaza ati mbega ibi bintu eh, nibyo birambereye cyangwa birabereye abandi akibaza hari benshi bahuruduka hari benshi bajana njana- bameze nka banjana n'abaja hari benshi ari uduhweho U- agahweho urazi iyo kavuye kavuye muri hwe ni ukuvuga umuyaga uraza uti hwe hari abantu benshi uduhweho batwarwa n'umuyaga nta buntu bakwije ushaka rero kumenya ko ari umuntu abanza kugira umutima abaja hanyuma akagira umutima umutonganya agize nabi akumva ko umutima umutonganije ukamwangira bikamwanga mu nda niko bavuga bati biranyanze mu nda arahiye nabi akumva ko iki- iyo ndahiro mbi imurwaje mu nda uyu rero niwe afise umutima niwe muntu ako gakoko kinjiranya abantu kakarya bwa buntu kabateye igari hama gategwa n'ikahanini na kera kariho ntawo bihakana n'iwacu kera kariho Ka- cyane cyane iyo iyo bihereye ku mwana w'uwundi kuri murundi umuntu afata mufa- mupfana ngo umwana w'uwundi akurya muyaga umwana w'uwundi yimba guhisha ivu ni kuvuga araguhenda na kera kariho mugabo karakuze ubu karakuze cyane kubera iki kubera muri aya majambere tugeze ko bigishijwe ko umuntu yiba ko akikunda imbere y'uko n'abandi bamukunda cyangwa akunda abandi ubu ni ukudatubagarura mugabo umuntu agarura impene yamaze kona yamaze kurengana umutumba umwe asigara yabira aha- aha aha rero ni ukuvuga abantu turondera ubundi ngo twabire kumwe kuwabira ngo impene yite irondera yamusize ati meee kugira ngo yumve ayibi natwe ni uko yego hanyuma natwe ni uko hanyuma patiri adrien ntabona umutwe w'igitabo canyu gishasha uragira uti rubuntu serose zeze pine au burundi ayo mahwa muvuga ni ayahe ayo mashugwe yoyo ni ayahe
amashurwa niyo umwana avuga umutima ubumwe ukubana neza mu gufashanya sinirirwa ndabisubiramo amahwa nayo hari ikintu rero gikomeye urakoze kubimba ni uko utari muri abo bawe ngo uwawe ni we wewe nta naka na naka turi umwe utari muri ubwo bumwe wa wundi navuga umwana w'uwundi hariho n'umugani ukaze rwose ngo nta kandi k'uwamereye imvanda mu nda y'uwundi Eh, u- uyu rero nduwizigira uramwinuba ngo bigisha umwana w'uwundi koga akaziza uwawe Ah, iryo ni ihwa mugabo ihwa ri- ribi cyane gusumba n'ubwaho ni urwango kandi urwango urwango rurekuwe urwango ngira ngo ni imana irekura U- upanga umwansi ukamwivuna ukamwihora nabyo ni byiza mu kirundi umuntu w'ikijuju ni uburyo atazi kubona umwansi a- agaca mu rwanga yagenda yasamiye iyo ni ikijuju nicyo gituma rero kwa- kwanga umwansi byari birekuwe mbere byari byigishijwe byarigishijwe twabirereshwa twese bajya banaka muramenya ko ari abanzi Eh, hanyuma rero ababyeyi bagakura babikubariraga banaka ntujayo Nicyo- nicyo rero nicyo kibi eh, niyo mahwa mbere ushima ukwihora byari n'itegeko umuryango wara- wariciwe umuntu waca wihora ukica ungana n'uyo yapfuye none ga- ibyo byose rero yara- yaramaho Mm, none gapati ko muvuze ngo byari birekuwe kera muradusiguriye nico gituma nko ku rupapuro rwa gatanu mu gitabo canyu mugenda mwibutsa yuko hariho n'umwibutsa wo mu gifaransa uvuga yuko atashugwe ribura amahwa ayo mahwa yarakenewe arakenewe Eh, ishurwa ry- ry'iroza yego ishurwa ryose ryose ni i- iroza Iro- amaroza yose yamarimwe amahwa uwo mugani niwo nafatiye ko kugira ngo nubake igitabo cyanjye kwerekana ko naho wogira gute umuntu n'umuntu eh, arimwo ubuntu akabamo n'agakoko kenshi kagenda bimanye bikagenda binigana muri we aho umutima wacu ni ni ikibanza cy'irwaniro Ni, eh, irwaniro ry'inabi n'ineza umugani w'umutumwa yitwa pawulo
arakoze patiri adrien ntabona kuri iki kiganiro yaduhaye agaruka ku gitabo ciwe rubuntu serose pin au burundi ikiganiro cose gikwiye mushobora kongera kucumva kuri we zitatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com muja ahanditse murisanga ku munsi wa gatandatu niho carengana akabino ngaha rero duciye dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bibashikire kuri mikoro mwari kumwe na jewe diane rinahazwe ibiganiro n'amakuru vyashizwe hamwe na fasil gebehu vyari bihagarikiwe na frederic nkundikije twempi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya mururanirwa mu vyo murimo vyose mugire indwi nziza kandi mubandanye kuryoherwa n'urutonde rw'ibiganiro vy'ijwi rya amerika mu ndimi zitandukanye naho ubutaha